mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efemu ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanjye ede rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo kuri uyu wa gatandatu u rwanda rwizihije ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu umunsi wo kwibohora ni umuhango wabereye i nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda ako gace niko katangiriyemo urugamba rwo kubohora u rwanda mu butumwa yageneye abanyarwanda umukuru w'u rwanda paul kagame yabasabye gukomeza gufatanyiriza hamwe kubaka igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa afande gikoba izahora yibukwa mu mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu kubera gahunda nyinshi zirebana n'ivugurura rya rpa zabereye hano aha niho rpa yabereye umutwe w'ingabo nyawo wubatswe neza ufite n'ibikoresho bigaragara liyetona koroneri nosa munyengango umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda rdf mu mpine aributsa umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda icyarimwe n'umukuru w'u rwanda paul kagame amateka y'urugamba rwo kubohora u rwanda mu myaka za mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na kabiri ni umuhango wabereye igikoba mu karere ka nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda ni amateka perezida kagame abereye ku isonga aha nyagatare hafatwa nk'ahabereye isibaniro ry'urugamba hagati y'ingabo za fari za leta y'uwari perezida w'u rwanda juvenali habyarimana n'izari nyeshyamba za rpa hano turi kandi hagaragariye ubuhanga bwa nyafande ubwo fari nayo yari yatsimbaraye mu birindiro byayo ukabura gica mwakoresheje ubumenyi bukomeye bwo kujya inyuma y'umwanzi akaba ariho hashyirwa ibirindiro noneho umwanzi akabura ubufasha ubwo ari bwo bwose izo tactics cyangwa amayeri y'intambara yitwa sieging cyangwa encirclement ni ubuhanga bw'intambara busaba ubutwari n'ubwitange nk'ubw'inkotanyi ari nabwo bwatumye aka gace far igata ikajya gushinga ibirindiro byayo inyuma yacu hano ubwo butwari n'ubwitange bw'inkotanyi mwari muyoboye nibwo bwavuyemo kwagura agace kagenzurwaga na rpa kandi izo gahunda zateguriwe hano igikoba umuhango wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu nk'uko wizihirijwe i nyagatare waranzwe no gutaha ku mugaragaro ibikorwa remezo bitandukanye byagenewe abaturage birimo amashuri ibigo nderabuzima umudugudu w'icyitegererezo n'ibindi byose hamwe bibarirwa mu kayabo ka miliyari mirongo inani n'umunani z'amafaranga y'amanyarwanda byubatswe mu mwaka umwe bitandukanye n'indi myaka yabanje mu muhango wo kwibohora kuri ubu nta birori nta n'imbwirwaruhame byabaye uretse gusobanura amateka y'urugamba rwo kubohora u rwanda ndetse n'ibikorwa byakozwe uyu mwaka hirya no hino mu gihugu aha ariko byareberwa mu ndorerwamo yo kuba isi yose yugarijwe n'icyorezo covid cumi n'icyenda mu ijambo perezida kagame yageneye abaturarwanda kuri uyu munsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu yavuze ko igihugu cyishimira ibimaze kugerwaho mu nzira y'ubufatanye bwa buri wese nyuma ya politike mbi zabanje nyuma y'imyaka myinshi ya politike mbi y'ubusambo n'urwango tumaze kongera kubaka igihugu cyacu twese kitari icya bamwe gusa ni igihugu aho buri wese yita ku wundi ubu abanyarwanda dufite ubwigenge n'ubushobozi bwo gukora no kugera ku byo twifuza nta nkomyi dufite guverinoma ikora ibishoboka byose igashyiraho uburyo ibi byagerwaho icyangombwa ni uko amategeko akurikizwa umutungo w'igihugu nawo ntukoreshwe nabi cyangwa mu nyungu z'abantu bwite igihugu cyacu kizakomeza gutezwa imbere n'imbaraga ubwenge n'ubushobozi bwacu twese dufatanije umukuru w'u rwanda agakomeza asaba buri wese gufatanyiriza hamwe mu rugendo rwo kubaka igihugu twishimiye ko tumaze kubaka igihugu gishya cyiza kandi kibereye abanyarwanda bose dukomeze muri iyo nzira twese hamwe abagore n'abagabo abakuze n'abakiri bato ariko cyane cyane urubyiruko rufite ejo hazaza hacu mu maboko yarwo nagira ngo nongere mbifurize isabukuru nziza yo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu ibi bikorwa byatashywe byiyongereye ku bindi byatashywe mu myaka ishize kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi byiganjemo gushakira rubanda aho gutura haboneye ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali uburundi burashinja u rwanda gushimuta umuturage wabwo mu mazi y'ikiyaga cyohoha ku ruhande rw'intara ya kirundo ni amakuru yatangarijwe ku rubuga rwa twitter ya minisiteri y'umutekano mu burundi ni inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda kibicishije ku rubuga rwa twitter rwegukira ubushikiranganji bw'umutekano igipolisi cy'uburundi kimenyesha ko igisirikare cy'u rwanda canyuruje umurovyi mu mazi y'ikiyaga cohoha ku ruhande rw'intara ya kirundo muri komine bugabira aya makuru avuga ko igisirikare cy'u rwanda canyuruje uwo munyagihugu azwi ku izina rya ndagijimana silvestre yakorera akazi ko kuruba ku cambu ca kiri mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi bukemeza ko humvikanye n'amasasu ubwo uwo munyagihugu yanyuruzwa ijwi rya amerika riciye ku bakunzi baryo bashikira abajejwe intwaro mu burundi mu ntara ya kirundo ryaronse amakuru avuga ko gushika inkuru yandikwe uwo muntu atari bwaboneke haraciye iminsi itatu aho basaba ko yosubizwa igihugu camwibarutse mu gihe yoba akiri muzima ivyo vyagiriji bije bikurikira ihungabana ry'umutekano ryabaye mu kiyaga gwero mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka aho habaye ukurasana hagati y'abasirikare b'i burundi n'ab'u rwanda ku ruhande rw'i burundi umusirikare agwanira mu mazi yari asize ubuzima icyo gihe abajejwe intwaro mu karere ka kirundo batangaje ko abasirikare b'u rwanda barashe uwo musirikare mu gihe yariko aragerageza kubatesha kunyuruza abarovyi b'abarundi ku ruhande rwa komine busoni mwomenya ko uwo musirikare w'umurundi yitavye imana yahavuye ahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye ku munsi mukuru wo guhimbaza ukwikugira k'uburundi n'agashimwe yahawe nk'umwe mu barundi bagaragaje ubutwari bwo kwitangira igihugu ijwi rya amerika ryagerageje gushaka abayobozi mu rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo birego by'uburundi ariko ntitwashoboye kubabona baramutse babonetse twazabibagezaho mu makuru yacu ataha mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ryumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari tugeze rero muri ya saha nziza yo gukurikirana ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizwaho n'umuryango ijufu eko ukorera i kigali mu rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari njye mwumva muri studio kandi mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nitwa jaime muhabanayo reka rero ntangire ikiganiro ejo cy'uyu munsi nihanganisha abantu bose barwaye baba barwariye kwa muganga abarwariye mu ngo zabo n'abandi barwara hirya no hino batandukanye mbabwira ntiri mukomeze mwumve amabwiriza muhabwa n'abaganga munywe imiti neza nta shiti muzakira ariko nkanibaza ntese aho murwariye hatandukanye abaganga bari kubitaho uko bikwiye ese babaha amakuru ku miti babahaye n'ingaruka ishobora kubageraho mbere y'uko mutangira kuyifata ese iyo batabikoze mukora iki waba uzi ko niyo waba urwaye hari uburenganzira wemererwa n'itegeko mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo irebana n'uburenganzira bw'umurwayi aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku ndwara barwaye kudahabwa amakuru ku miti bahabwa n'abaganga ariko kandi ugasanga hari n'abandi batazi uburenganzira bwabo mu by'ubuvuzi muri iki kiganiro turamenyesha abatwumva uburenganzira bw'umurwayi dukebura abakora mu nzego z'ubuzima kubahiriza uburenganzira bw'umurwayi itegeko nimero mirongo ine n'icyenda akarongo kabiri bibiri na cumi n'ibiri ryo kwa makumyabiri na kabiri mutarama bibiri na cumi n'itatu rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi umutwe waryo wa kabiri havuga uburenganzira bw'ibanze bw'umurwayi n'ubw'undi wakenera ibikorwa by'ubuvuzi mu ngingo yaryo ya karindwi havuga ku burenganzira bw'umurwayi bwo guhabwa amakuru ugana serivisi z'ubuvuzi ari we murwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku ndwara arwaye uburyo butandukanye bwo kuyivura impamvu ahawe imiti runaka imikorere yayo ndetse n'ibiciro biteganyijwe ku bikorwa by'ubuvuzi umurwayi buri gihe agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse gusa uburwayi bwihutirwa umurwayi yataye ubwenge bidashoboka kumugeraho cyangwa se umurwayi yagaragaje ko adashaka kumenya indwara ye cyangwa amaherezo yayo keretse gusa mu gihe ashobora kwanduza abandi amakuru atangwa mu magambo nyuma inyandiko ikaza yuzuza ibyavuzwe igihe cyose bibaye ngombwa mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka gicumbi twaganiriye baraza kutubwira uko babona ibahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi yaba ku makuru ahabwa ku miti ku ngaruka ishobora kumugeraho ndetse n'uburyo bwo kuyifata turumva kandi ubuhamya bw'umwe mu baturage bo mu karere ka ruhango wagizweho ingaruka zo kudahabwa amakuru nyayo akabwirwa ko arwaye sida agafata imiti mu gihe kingana n'imyaka ine nyamara yaza kongera kwisuzumisha agasanga ari muzima turaza gukomeza twumva ikiganiro twagiranye n'umunyamategeko aho dusobanurira ubufasha bahaba bagana mu gihe cyose barenganyijwe muri serivisi z'ubuzima muri iki kiganiro nawe ushobora kugiramo uruhare utubwira uko ubona iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu zituma benshi mu barwayi batabuharanira waduha igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo jif eco maze ukadusigira igitekerezo cyawe ibitekerezo byanyu bihawe ikaze nimukomeze mubyohereze mukoresheje ubwo buryo butandukanye twavuze haruguru turaza kugira akanya ko kubinyuzamo amaso mu kanya kari buzi bamwe mu baturage bivuriza ku kigo nderabuzima cya musenyi no ku ivuriro rya rutare ryo mu karere ka gicumbi baravuga ko uburenganzira bwo kumenya amakuru ku ndwara barwaye imiti bahabwa byubahirizwa bitewe na muganga wakwakiriye bamwe muri bo kandi bavuga ko batinya kubaza abaganga mu gihe bari kwivuza abandi bakavuga ko bamenya amakuru bayabwiwe n'abajyanama b'ubuzima mugenzi wacu nkuru nziza pacifique yanyarukiyeyo maze aganira nabo
hari igihe kijya kigera bakabyigishaho abaturage ariko ni igihe gito n'inshuro nkeya biba bitinyitse kumwegera ngo umubwire uti banza utwigishe wakumva ko waba winjiye mu kibazo kitakureba turabizi rwose ko tubufite iyo ugiye kwa muganga bakaguha serivisi nziza urivuza bakaguha imiti ukayinywera uko bakubwiye koroherwa n'abanyabuzima hari umunsi batwegera nko mu mudugudu bakatwigisha nta yandi rwose batubwira ariko rero igihe batabikubwiye nawe ube nko kubyumva ugafata nk'utuzi mu gakombe ukamirisha ibinini wabisabye bayaguha biterwa n'umuganga ukwakiriye uwo ari we hari abo bisaba ntibayaguhe hari igihe ukenera kubaza muganga uko uko uburwayi bwawe ukabona nyine ntabyitayeho hari n'igihe wivuza ukamubwira dusanzwe ndwaye iyihe ndwara ukaba atayikubwira kubera ko uba uzi ko hari igihe wayasaba ntibayaguhe ntibabikubwire wenda hari igihe uhitamo kubyihorera wowe ukajya ugenda ukisuzumisha bakakuvura byakwanga ukajya ugenda ujya ku mavuriro yose nta muturage bajya banigana ijambo cyangwa ngo bamwime serivisi ashaka baguhaye imiti baba babanje kureba indwara urwaye bakareba niba imiti baguhaye ihwanye n'indwara urwaye amakuru iyo ushaka amakuru yimbitse cyane buri mudugudu bafite abajyanama b'ubuzima ubageraho bakaguha inama zose zishoboka ku ndwara urwaye uburenganzira amakuru ku ndwara urwaye se ko muganga aba yagufasha ibizami ko wari ubizi niba ubizi uba warabyigiye ubwo rero niwo umenya ibyo agomba kugukorera kubera ko wabizi uburenganzira ni ukujya kwa muganga ukisuzumisha bakagusuzuma bakamenya indwara urwaye bakaguha imiti ijyanye n'iyo ndwara nta kintu gato ntabwo bihagije atagusobanuriye uko uzajya uyirinda ibintu uzarya uzirinda biyitera ntubirye niba aguhaye imiti akakubwira n'ibyo uzajya wirinda kugira ngo iyo ndwara nyine itagufata kwa muganga ibyo batubwira batubwira uburyo tugomba kunywa imiti tukayinywera ku gihe ntabwo bajya batubwira ko imiti yitwa cyangwa n'amoko y'imiti gusa batubwira uko tugomba kuyinywa ni imiti gusa baguha bakagutera ishinge nta kindi kintu bajya bakubwira
aba baturage bati turabizi ko ubwo burenganzira tubufite ariko biba bigoye ko watinyuka kubaza muganga wagusuzumye kandi yarabyigiye ngo iyi miti ikora ite yangiraho izihe ngaruka cyangwa nayifatane ati ariko akenshi aya makuru tuyahabwa n'abajyanama b'ubuzima turabashimiye cyane aba baturage muri studio rero ndi kumwe na mugenzi wanjye uw'icyeza christela agiye kutugezaho ibitekerezo yamaze gukusanya ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye zivuga ku kiganiro cy'uno munsi aho turi kuganira ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi christela ngo uhaye ikaze urakoze cyane amakuru amakuru ni meza wowe se nanjye meze neza ndabona wambaye agapfukamunwa keza nta urakoze cyane ariko ubundi buri umumaro wo kwambara agapfukamunwa ni uwuhe ni ukwirinda ya virusi ya korona kandi iyo ukambaye uririnda bavuga ko bifite amahirwe menshi yo kugabanya ko wakwandura kandi ikindi uba wirinze ukarinda n'abandi tuba wirinze kandi ukarinda n'abandi reka rero ngo akanya tugezeho ibyo bitekerezo ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya
eme urakoze kumpa ikaze rero mwebwe mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko ya none ivuga ku burenganzira bw'umurwayi aho turi kurebera hamwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira turi kubwakira binyuze kuri nimero ya whatsapp y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse jean aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi mu mavuriro yigenga buri kubahirizwa ati no mu mavuriro ya leta abarwayi nabo batangiye kugenda bitabwaho n'uburenganzira bwabo bugakurikiranwa naho gasasira teogene aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwa kuko batanga serivisi nziza mu mavuriro naho umurisi iradukunda aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi mu mavuriro ya leta hari igihe butubahirizwa eme ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mukabwohereza tukazabuheraho mu biganiro by'ubutaha
wowe ugifungura inyakiramajwi yawe ndakwibutsa ko ikomeje gutega amatwi ari radiyo ijwi rya amerika aho turi umwanya w'ikiganiro ejo ngarukakwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kuganira ku ngingo irebana n'uburenganzira bw'umurwayi aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku ndwara barwaye cyangwa n'imiti bahawe n'abaganga ariko kandi hakaba n'abarwayi batazi uburenganzira bwabo muri iki kiganiro turakangurira abatwumva ndetse n'abakora mu nzego z'ubuvuzi kubahiriza uburenganzira bw'umurwayi mu gihe byagaragaye ko hari abarwayi badahabwa amakuru ku miti bahabwa n'abaganga ndetse rimwe na rimwe barwayi bagahabwa imiti nta burwayi bafite ibi bikaba bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo umunyamakuru w'ikiganiro David Hitimana yanyarukiye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Mbuye maze aganira na Habinshuti Bonaventure ufite nyina w'imyaka mirongo inani n'itatu witwa Nirere Venantia wamaze imyaka irenga inahabwa imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida nyamara ntayo arwaye impamvu nyamukuru bonaventure waganiriye n'umunyamakuru w'ikiganiro ejo ni uko nyina ageze mu zabukuru atagifite imbaraga zo kuba yavugira kuri mikoro ndetse ahanini ugasanga byaratewe n'ingaruka zituruka ku kuba yaranyweye iyo miti imyaka igera muri ine nyamara nta bwandu bw'agakoko gatera sida afite reka twumve ikiganiro bagiranye nitwa habinshuti bonaventure nturuka mu karere ka ruhango mu murenge wa mbuye mu kagari ka cyanza mfite umukecuru witwa nirere venansia utuye mu karere ka ruhango nyine nk'uko nari mbivuze hanyuma ni umukecuru wa wahuye n'isangane abwirwa ko yanduye agakoko ka sida ariko mu by'ukuri ntabwo yari yaranduye natwe ntabwo ayo makuru twahise tuyamenya twari twarakira ibyo abaganga baduhaye hanyuma we yabwiwe yuko yanduye sida mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu mu kwezi kwa kabiri ku mu kwezi kwa kane ku itariki ya kabiri hanyuma nyuma yaho bakurikije porosesi bicamo cyangwa inzira bicamo kugira ngo umurwayi ashyirwe ku miti cyangwa ashyirwe no mu ishyirahamwe ry'abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ku itariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa kane muri bibiri na cumi na gatatu bahise bamushyira muri sisiteme imutangiza imiti muri bibiri na, na cumi na gatandatu nubwo rbc yatangije indi gahunda nshyashya itegeka yuko abantu bose bari bari ku miti bongera bagapimwa bundi bushyashya nibwo rero uyu mukecuru wacu witwa nirere venansiya nawe bongeye bakamupima bwa kabiri abaganga bakabona ibimenyetso by'uko ashobora kuba atarwaye sida hanyuma bafata umwanzuro wo kohereza amaraso muri laboratwari nkuru y'igihugu hanyuma ubwo muri bibiri na cumi na gatandatu nibwo bamenye ko atarwaye bohereza amaraso muri laboratwari nkuru y'igihugu ibisubizo byagarutse muri bibiri na cumi na karindwi ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa karindwi ni nabwo bafashe umwanzuro wo guhagarika ya miti yanywaga yagenewe ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida
iyo miti noneho yaba yaramugizeho izihe ngaruka ubwo kwakira icyo kintu nk'umukecuru bwa mbere cyarabanje kiramuhungabanya hanyuma n'umuryango ubwacu natwe biraduhungabanya ikindi cya gatatu ni n'igisebo umubiri wahise utangira uhinduka umuhondo amaso ahinduka umuhondo aratangira mu kanwa ishinya irashya mu kanwa mu kanwa hahinduka ibisebe n'amenyo amwe n'amwe agatangira akikuramo no kurya ukabona gukacanga imbaraga zo gukacanga nk'umuntu urimo kurya ugasanga byahindutse ibibazo mu mirire no mu mibereho ukabona nawe yaranihebye akaremba akaremba kugeza ubwo aribwo bigeze kumujyana ku ivuriro ry'ishyogwe ni ivuriro rituranye n'iwacu noneho bamujyanye mu ivuriro ry'ishyogwe araremba amara igihe kinini mu bitaro ariko bazajya bapima n'ibizamini bye byose bagasanga ni negatifu we rero kuva yatangira ya miti abasirikare mubiri bahise bakora shite nini bava ku mubare w'abasirikare magana arindwi na mirongo bahita bakonkoboka uko bagendaga anywa imiti y'abasirikare bagendaga bapfa bapfa bapfa bapfa yagiye guhagarika ya miti asigaranye abasirikare magana atanu na cumi na babiri mu nzira yo kujya kumukoresha ibizamini by'umubiri byaje kugaragara yuko arwayemo n'umwijima Mm.
turi kugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tu- tugiranye noneho se eh, ni izihe nama wagira eh, impande zombi ari abaganga ari n'abarwayi bagenda babagana ku baganga ah, ku ba- ku bakiriya b'abaganga cyangwa ku barwayi bajye ba- babaza abaganga babo neza bagirane ibiganiro noneho ibyo badasobanukiwe cyangwa se ba- ba- ba- bagira uruhare mu kubaza abaganga babo ibirimo kubakorerwaho kuko abenshi ari inyandiko z'abaganga burya kera twa- twabyutse tuzi yuko ngo abaganga bagira umukono udasomeka tukumva ko abaganga bagira ibintu bimeze nk'ibanga nkumva ari umukono w'abaganga waba wa mukono noneho usomwa n'abaganga ukongera ukanasomwa n'umukiriya kandi bakagerageza kubivana mu ibanga cyane bagasobanurira umukiriya wabo ibyo barimo kumukoreraho n'impinduka zigenda ziba ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo nsaba abaganga ni ugutanga amakuru ku murwayi kandi bakayatanga ku buryo buri bwo reka ngushimire urakoze cyane yego murakoze namwe
mu buhamya bwa bonaventure asobanuye ko nyina yabwiwe ko yanduye sida atangira no gufata imiti ayimazeho imyaka irenga ine yongeye gupimwa basanga nta bwandu bw'agakoko gatera sida iyo miti yamugizeho ingaruka zitandukanye ku mubiri ndetse agira n'ihungabana ku buryo ubu ngubu bafashijwe n'umushinga hdi poste de sante ya cyanza iherereye mu murenge wa mbuye ni mu karere ka ruhango yamupimye ikemeza ko arwaye sida nyamara ntayo yarezwe mu rukiko aho bari gusaba indishyi z'akababaro abareze minisiteri y'ubuzima ndetse na rbc nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima dushingiye ku itegeko twavuze haruguru tugitangira ikiganiro mu ngingo yaryo ya makumyabiri na gatanu havuga ko umuntu wese uhabwa ibikorwa by'ubuvuzi wahuye n'ingaruka zituruka ku buvuzi afite uburenganzira bwo kuregera inkiko atabanje guca muri komite zishinzwe kunga no kugena indishyi cyangwa atanyuzwe n'ibyemezo by'izo komite ese iyo dukomeje kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ubona utiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye arizo facebook instagram ndetse na twitter aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo ejo yufu eko maze ukadusigira igitekerezo cyawe nubwo umurwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku bikorwa by'ubuvuzi akorerwa hari bamwe batazi ko bafite ubwo burenganzira abandi ugasanga batazi uwo bakwitabaza mu gihe ubwo burenganzira bwabo butubahirijwe maze bikabagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mugenzi wacu Mark Risingizwe yaganiriye na Bwana Sengoga Christophe ukuriye ishami ry'uburenganzira bwa muntu n'ibijyanye n'amategeko mu kigo HDI ikigo giharanira iterambere ry'ubuzima ndetse n'uburenganzira bwa muntu maze amusobanurira byimbitse ibijyanye n'uburenganzira ndetse n'ubufasha mu by'amategeko bahaba bagannye mu gihe uburenganzira bwabo bwo guhabwa amakuru ku ndwara butubahirijwe reka twumve ikiganiro bagiranye ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya tubahaye ikaze murakoze cyane ese ubundi christophe mujya mwakira abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo abantu tujya tubakira ariko na mbere y'uko baza dufite inshingano zo gufasha leta mu kumenyekanisha amategeko atandukanye aharanira ndetse anarinda uburenganzira bwa muntu akaba ari muri ubwo buryo rero dukora ubukangurambaga ndetse tugahura n'abaturage imbonankubone tukababwira ku burenganzira bwabo harimo n'uburenganzira bw'umurwayi icyo gihe rero bikaba ngombwa ko tubahereza umurongo wacu utishyurwa ariwo mirongo itatu na gatanu mirongo itatu bagahamagara tukagerageza kubafasha ubu ngubu hari uduteze amatwi ushobora kuba agize amatsiko akibaza ati ese ariko ubundi umurwayi afite ubuhe burenganzira ubundi ni ubuhe burenganzira bw'umurwayi mu magambo make iyo urebye rero ah, hari amategeko menshi arengera uburenganzira bwa muntu iyo urebye itegeko nimero mirongo ine n'icyenda ryatowe na leta y'u rwanda muri bibiri na cumi na kabiri rigena uburenganzira bw'umurwayi ndetse n'ubwishingizi bw'umuganga mu ngingo yaryo ya karindwi ivuga ko umukozi wo mu buvuzi wabigize umwuga agomba guha uwo asuzuma avura cyangwa agira inama amakuru anoze kandi nyayo akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera icyo gihe nyuma yaho agomba kumumenyesha akamaro k'ibyo bikorwa cyangwa se ingaruka bishobora kumutera nyuma icya gatatu bakavuga ko agomba kumenyesha ibiciro biteganyijwe ku bikorwa by'ubuvuzi agiye gukorerwa ntibamare kuvura wa murwayi ngo nyuma bamubwire baturishyura ibihumbi magana abiri yazanye ibihumbi icumi wagombye kumu mu gihe umugira inama umusobanurira ayo ni amakuru y'ibanze yagombye guhabwa mbere akanumva ko ayo mafaranga yafite cyangwa ashobora kuyabona umurwayi agomba buri gihe kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse mu gihe bidashoboka igihe bidashoboka ashobora kuba yi- byihutirwa tuvuga umuntu urwaye kovide cyangwa urwaye indi ndwara ikeneye ko bamujyana muri irijansi ntabwo bajya kumuha amakuru kuko urumva ko uba ugerageza kugira ngo ubuzima bwe buri mu kaga babutabare ibibazo mwakira ni ibihe bibazo byiganjemo baba baregera izihe ngaruka bagizweho no kuba batarahawe amakuru n'abaganga batugezaho ibibazo bitandukanye hari abatubwira ko bavuwe nabi hari abatubwira ko baba- batababyaje neza byatumye bakomereka hari ibirego twakira bavuga ko bahawe imiti y'indwara batari barwaye hari abatubwira ko bahawe imiti ntibavure indwara hari abatubwira ko bagiye kuboneza urubyaro bikarangira basamye kuko urumva nabyo ni ibikorwa by'ubuvuzi kavuga ati jyewe icyari kigambiriwe ni uko njya kuboneza urubyaro ntashakaga undi mwana ariko biragaragara ko natwite kandi bampaye imiti cyangwa se bari bamfunze bambwi- banshyiramo agapira bambwira ko ntazatwita Yego. turabyakira ibirego bitandukanye ibibazo bitandukanye by'abarwayi ariko tugakomeza kwifashisha it- ingingo ziri mu itegeko nari maze kuvuga kuko iyo urebye ingingo ya cumi na gatatu y'itegeko ryavuzwe rivuga ko uburenganzira bwo kuregera indishyi wa murwayi afite uburenganzira bwo kujya kurega igihe bwa buvuzi yakorewe cyangwa atigeze ahabwa amakuru bikagira ingaruka ku- ku buvuzi yakorewe cyangwa se bikagira ingaruka ku miti bamuhaye itegeko rero riteganya ko ashobora kugenda akabiregera agahabwa indishyi hari aho mujya muha ubufasha mu by'amategeko bigatanga umusaruro bagahabwa za ndishyi Ah, iyo batugannye hari igihe ushobora gusanga akeneye amakuru gusa urumva icyo gihe iyo dukurikiranye nawe tugerageza kumusobanurira ko hari igihe bishoboka bitatewe n'ikosa ry'umuganga iyo rero ari ikosa ry'umuganga ryateye icyo kibazo icyo gihe tujya mu nkiko tukarega iyo tureze urubanza rukaba bikarangira umucamanza agennye indishyi zigahabwa wa murwayi watugejejeho ikibazo
sengoga christophe ati ibibazo by'abarwayi babajijwe uburenganzira bwabo turabyakira ariko kandi ni n'inshingano zacu gufasha abarwayi kumenya uburenganzira bwabo anasobanura ko muganga agomba gusobanurira umurwayi ibyerekeye uburwayi bwe mbere yo kumuha imiti ingaruka imiti ishobora kumugiraho ndetse n'ibiciro azishyura iyo miti Ah, muri studio reka nongere nakire mugenzi wanjye ukeza christera ajya kutugezaho ibitekerezo bamwe baratugejejeho ah, mu biganiro byatambutse mu kiganiro cy'uburenganzira bwa muntu cy'ukwezi gushize cyavugaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana mu gihe cya virusi ya korona christera nongeye kuguha ikaze
nongeye kubaha ikaze mwe mudukurikiye nk'uko bisanzwe rimwe mu kwezi tubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu rero ubutumwa butugiye kugarukaho buragaruka ku kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku ihohoterwa rikorerwa abana muri ibi bihe bya korona aho twibazaga tutese mubona hakurwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike burundu twihuse dore ibitekerezo mwadusangije ezekeri bikora imana uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati abana benshi bakoreshwa imirimo ivunanye cyane ati abandi bana bakunze guhohoterwa ni abana b'imfubyi aho usanga abantu babajyana kubarira bakabahohotera kuko nta yandi mahitamo baba bafite ati rero kugira ngo ihohoterwa ricike abana ubwabo nibatinyuke bavuga ihohoterwa bakorerwa kuko usanga bakurana intimba ku mutima turaganira ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere y'uko nsohoka muri studio ndabibutsa ko twaganiraga ku ngingo irebana n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku miti bahabwa twumvise bimwe mu bitekerezo by'abaturage bo mu karere ka gicumbi twaganiriye aho abenshi bavuga ko amakuru ku ndwara uyahabwa bitewe na muganga wakwakiriye twumvise kandi ubuhamya bw'umwe mu baturage bo mu karere ka ruhango watubwiye ko yamaze imyaka ine n'amezi ane afata imiti y'ubwandu bw'agakoko gatera sida nyamara ntayo afite twumvise kandi christophe sengoga umuyobozi ukuriye ishami ry'uburenganzira bwa muntu n'ibijyanye n'amategeko mu kigo hdi kikaba ari ikigo giharanira iterambere ry'ubuzima aho yasobanuye ko umurwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku burwayi bwe ndetse n'imiti yandikiwe na muganga ese wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi ubuntu utiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira iki kiganiro cyari gihagararana n'igena roje mizero crispere ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumvaga muri studio nitwa jaime muhawe nayo
tutiruka amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubereye
tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo nshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari